mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwembasuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu by'iki gitondo uyu munsi ni ku cyumweru turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda nyuma guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ingabo z'u rwanda kuri uyu wa gatandatu zavuze ko abantu batamenyekanye bitwaje intwaro bagabye igitero mu murenge wa ruheru mu karere ka nyaruguru mu ntara y'amajyepfo zivuga ko abateye baje baturutse mu gihugu cy'u burundi zikongeraho ko mu bateye hapfuyemo abantu bane ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza mu nyamagana amakuru dukesha igisirikare cy'u rwanda avuga ko iki gitero cyagabwe n'abantu bataramenyekana babarirwa mu ijana ahagana saa sita n'iminota makumyabiri mu ijoro ryakeye imirwano yahuje ababagizi ba nabi n'ingabo z'u rwanda ikaba yamaze iminota iri hagati ya makumyabiri na mirongo itatu aba barwanyi bitwaje intwaro bari bagamije kwica abasivili batuye mu mudugudu w'icyitegererezo wayanze mu murenge wa ruheru mu karere ka nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda ni umudugudu uri mu kilometero kimwe uvuye ku mupaka u rwanda rusangiye n'uburundi mu itangazo igisirikare cy'u rwanda cyashyize ahagaragara ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda liyetena koloneli inosa munyengango avuga ko bane mu bagabye iki gitero bishwe naho batatu bafatwa mpiri umuvugizi w'ingabo z'u rwanda bavuga ko abagabye igitero bateshejwe ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda n'iradiyo za gisirikare ndetse n'ibiribwa binyuranye birimo n'ibiri mu dukombe twanditseho force de defense nationale du burundi bivuze ko ari utwagenewe ingabo z'igihugu cy'u burundi iri tangazo rigaragara ku rubuga rwa minisiteri y'ingabo z'u rwanda rivuga ko mu guhangana n'abateye u rwanda hari abasirikare batatu b'u rwanda bakomeretse byoroheje bakizeza abanyarwanda gukurikirana abagabye iki gitero bakamenyekana igisirikare cy'u rwanda kivuga ko aba bateye bari bagamije kugirira n'abababa mu mudugudu w'icyitegererezo wayanze urindwa n'ingabo z'u rwanda muri aka gace gaherereye mu kilometero kimwe gusa uvuye ku mbibi z'u rwanda n'uburundi rikomeza rivuga ko aba bateye baturutse mu burundi ari naho basubiye nyuma yo kuraswa bakerekeza mu birindiro by'ingabo z'u burundi biherereye ahitwa mu gihisi ho muri komine bukinanyana mu ntara ya cibitoke twagerageje kuvugana ku murongo wa telefone n'umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda liyetena koloneli inosa munyengango ariko ntibyadukundira inshuro zose twahamagaye telefone ye ngendanwa ntiyayitabye n'ubutumwa bugufi twamuhaye ntiyabusubije ubwo butumwa bwabazaga niba bafashwe nta makuru batanze yaba aribo n'uwo bakorera iyo aboneka kandi twari kumubaza niba bakeka ko iki gitero cyagabwe n'igisirikare cy'u Burundi cyangwa cy'abagishyigikiye abagabye iki gitero kuko mu itangazo igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko cyamaze kubarasa bakiruka bagana mu birindiro by'ingabo z'u Burundi ku murongo wa telefoni kandi twavuganye na meya w'akarere ka Nyaruguru bwana François Habitegeko maze atubwira ko muri rusange abaturage batekanye kandi ko nta cyabo cyangiritse ingabo z'igihugu bategeye mu nzira batarabageraho bari bagamije nyine kubicana aho batuye mu mudugudu w'intangarugero ariko ingabo zabafashe batarabageraho zirabica abandi basubira inyuma hapfuye bane hanyuma hari n'abandi bafashwe mbiri bagera muri batatu abandi bariruka basubira i burundi aho bari baturutse ntabwo mukeka ko wenda haba hari imikoranire bafitanye nazo ubwo se ni ugukeka wahungira ahantu udafite imikoranire igaragara hasigaye kumenya impamvu baba babashyigikiye muri abo bafashwe nta makuru batanze yabo ari bo abo bagabye igitero ngo ni bantu ki ni bande ibyo twabonye ni abagizi ba nabi bande ntabwo tuzi ngo ni bande baje baturuka nyine burundi umupaka wo ngaho bita rugazi muri komine kabarore provinsi ya kayanza ibyo twabonye ni uko baje baturuka aho ngaho ikindi ni uko abaturage babashije kumenyamo abarundi nyine batuye hariya rugazi abo ngabo bagiye muri iyo mitwe y'abagizi ba nabi iterabwoba abaturage babamenye kuko bajyaga baza guca inshuro no gukarata no kwikorera ibirayi abo ngabo rero babamenye harimo n'undi w'umumotari nawe bamenye umumotari w'i Burundi abo twabashije kumenya n'abo ngabo ariko abo basubiyeyo ntawamenya ngo ni bande mu itangazo rigufi ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi koloneli Biyereke Floribert igisirikare cy'u Burundi kinyomoza amakuru y'uko abagabye iki gitero ku Rwanda mu murenge wa Ruheru baba baturutse mu birindiro by'ingabo z'u Burundi akaba ari naho basubira nyuma yo kuraswaho n'ingabo z'u Rwanda koloneli Biyereke avuga ko ubutaka bw'u Burundi butaba ubwihisho bw'abitwaje imbunda bagamije guhungabanya umutekano w'ibihugu bituranye iri tangazo ryasinyeho n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi risoza rivuga ko ahubwo ingabo z'u Burundi zibereyeho gusigasira umutekano ku mbibi zose uburundi buhana n'ibihugu bituranye nabwo claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mu burundi haravugwa imirambo ibiri yabonetse muri zone ibumba komine bukinanyana mu ntara ya kibitoki ubutegetsi buvuga ko abo bantu bari basanzwe bakora mu birombe bya zahabu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza Izo biziga vyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu n'ivy'abagabo nk'uko amakuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe n'aba ku mutumba wa Ruhembe zone Bumba komine Bukinanyana intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi batashimye ko amajwi n'amazina yabo bishirwa habona vyemeza vyaboneka ko n'imiburiburi bamaze imisi itanu bishwe kubera bari bamaze kononekara cane ni kumwe mu banyagihugu asigura ikibanza vyatowemwo gisanzwe kiri mw'ishamba cimeza rya kibira kandi kikaba gicukurwamwo inzahabu bamwe mu bimvyi b'inzahabu bibaza ko abagabo baba bari baroye kuzicukura rwihishwa maze bahura n'abagizi ba nabi barabategera babica bashaka kuzibiba abanyagihugu bamwe bemeza ko bene kwica abantu babishijwe agashinyaguro ivyo biziga vyari biboheye ku giti iruhande hari ikidengeri c'amaraso kandi n'imitwe yabo barayijojanze nta n'umwe yamenyekanye kuko nta n'ikarata karangamuntu yari aho twabasanze bishoboka ko arabimvyi b'inzahabu bahuye n'aba bandi barabakoba imbere yo kubica nabi niko basigura abasirikare bakorera muri ako karere co kimwe n'abakuru mu bajejwe intwaro ku nzego z'ibanze batabajwe maze bihutira kugera aho hantu nk'igihe cy'isaha zitanu z'agatondo abajejwe amagara y'abantu bamaze gupompa hatowe ivyo biziga vyahavuye bifubwa ku itegeko rya musitanteri wa komine bukinanyana komiseri w'igipolisi muri komine bukinanyana oscar co nayisavye amenyesha ko amatohoza atanguye kugira ngo abo bantu co kimwe n'ababisha bamenyekane mu kwezi kwa gatanu guheze ibindi biziga bitatu vyabonetse ku mutumba wa myave muri zone ndora muri iyo komine nyene vyavuzwe ko boba ari abadandaza b'inka baturuka mu ntara ya kayanza mu buraruko bw'uburundi mugabo userukira abacuruza bo muri iyo ntara yavuze ko ata muntu n'umwe babuze ico gihe eroje wirikaneza ijwi rya amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
ndagusuhuje kandi ndagushimiye cyane wahisemo kugumisha urushinge rw'inyakiramajwi yawe ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm nta yindi wumva ni radiyo ijwi rya amerika nk'uko mumaze kubimenyera rero uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo eko ukorera i kigali mu rwanda ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku ruhare rwo kwiga binyuze mu ikoranabuhanga ibyo benshi bakunze kwitiya kure cyangwa se e-learning mu ndimi z'amahanga aho usanga bamwe mu bantu batumva kandi ntibanizere ko bishoboka kwiga utari imbere ya mwarimu mutabona n'imbona nkubone muri iki kiganiro turaza kumva bimwe mu bitekerezo by'urubyiruko rw'abanyeshuri twaganiriye batubwira impamvu babona zituma benshi mu banyeshuri mu rwanda bataritabira uburyo bwo kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga turaza kandi kumva ikiganiro twagiranye n'umuyobozi w'ishuri ry'ubukerarugendo n'ishoramari utb nka rimwe mu mashuri makuru mu rwanda yatangiye kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga no ku musozo w'iki kiganiro turaza kumva ubuhamya bw'umwe mu babashije gutera intambwe yo kwiga binyuze mu ikoranabuhanga akaba afite impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubucuruzi yakuye mu gihugu cy'ubuhinde kandi yarize ari mu rwanda nubwo hari abavuga ko uburyo bwo kwiga hakoreshejwe iyakure buhendutse kandi butwara igihe gito hari n'abandi bavuga ko ubu buryo bugoye kandi buhenze kuko busaba kuba ufite mudasobwa telefone igezweho ndetse na murandasi cyangwa interinete nyinshi kandi nyaruka ese we tugiye kubona mu kiganiro cy'uyu munsi ubona biterwa n'iki ko abanyeshuri benshi batitabira kwiga hakoreshejwe uburyo bw'iyakure cyangwa se ikoranabuhanga ushobora rero kugira uruhare muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi twandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni ngendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse na twitter aho ujya hashakishirizwa ukandikamo ijambo ejo yifu eko maze ukadusigira igitekerezo cyawe iki kiganiro cy'uyu munsi gihagarariwe na nijya na ruji mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma naho jye mwumva muri studio kandi mugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi nitwa jeme muhawe nayo ngo uhaye ikaze kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
ni munyemere rero mbere y'uko dutangira n'ikiganiro cy'uyu munsi mbanze nakire mugenzi wanjye uwukeza kirisitera agiye kutugezaho ibitekerezo bamwe aratugejejeho mu biganiro byatambutse kirisitera naguha akanya ukatugezaho ibyo bitekerezo ndagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya
mugenzi wanjye arakoze kumpa ikaze rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse ubutumwa bwa none buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku kwiteza imbere k'urubyiruko binyuze mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi aho twibazaga tutese mubona ari iki gituma urubyiruko rutitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi dore ibitekerezo mwadusangije anje uherereye mu karere ka rurindo mu murenge wa tumba yagize ati urubyiruko rwinshi ntirushaka gukora ubuhinzi nk'umwuga umwuga wabateza imbere ndetse bikagabanya n'ubushomeri fabien tuyisenge uherereye mu karere ka muhanga yagize ati hari urubyiruko rwumva ko ubuhinzi n'ubworozi atari akazi bityo bakagasuzugura urubyiruko rwagakwiriye kwitabira ubuhinzi n'ubworozi kuko bibyara inyungu hakazamo n'ubumenyi uyu niyo atwibwiye afite nimero iherwa na kane karindwi gatandatu yagize ati nkunda cyane ikiganirijo nakurikiye ikiganiro ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi naragikunze cyane kuko nanjye ndi urubyiruko uwera uherereye mu karere ka nyarugenge wavuga ko igituma urubyiruko rutitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ari uko badasobanukiwe inyungu bigira ikindi baba bashaka akazi ko mu biro bigatuma bategereza igihe bazakabonera naho ku bwa yezu zefuroni uri kimironko mu karere ka gasabo avuga ko igitera urubyiruko kutitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ari ubujiji ati urugero nugize ngo arahinga ahinga ibyo kurya gusa ariko nk'ibizabavura ntibajya babihinga evonduri kicukiro yagize ati impamvu usanga urubyiruko rutibona cyane mu buhinzi n'ubworozi no kudashaka gukora akazi gatwara umwanya munini kuko ni umurimo usaba kwitabwaho kugira ngo ubone umusaruro ariko umuntu ufite intego ashaka kugeraho ntakwiriye kugira iyo myumvire nawe udukurikiye wagira uruhare mu kiganiro ejo aho wakwifashisha nimero ya telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe iyi nimero mwayikoresha no kuri whatsapp ndasubiramo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka facebook twitter ndetse na instagram aho mujya hashakirwa mukandikamo isho yufu eko mu magambo arambuye mwifuje no gukurikira ibiganiro byatambutse mushobora kubisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Eco. dukomeza n'ubutumwa bwa none ezekiyeri bikorimana uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati impamvu urubyiruko rutitabira ubuhinzi n'ubworozi ni uko bigorana cyane kuko bisaba gutegereza igihe kirekire kandi n'abaterankunga b'imishinga bibanda ku mishinga idashingiye ku buhinzi n'ubworozi nawe ivete uwase uherereye i kanombe avuga ko impamvu urubyiruko rutitabira ntaho kubikorera rufite ati nta n'amafaranga yihuse bigira dukomeza tomasi avuga ko nta kintu na kimwe kitaguteza imbere mu gihe ukoze ubishaka ati birababaje kumva hari urubyiruko ruvuga ko rutakora ubuhinzi n'ubworozi gasasira teogene uherereye i kigali yagize ati kuri iyo ngingo muriho y'ubuhinzi n'ubworozi usanga abantu batayiyumvamo cyane ati kandi usanga abayikora barushaho kubona umusaruro ubundi tubona nta kazi gaciriritse iyo kaguha amafaranga bakunze b'ikiganiro mudukurikiye reka minira aha tuzasubira ubutaha mu butumwa muzaba mwaradusangije
iki ni ikiganiro ejo
mu binyejana byatambutse ibikorwa byose byakorwaga bisabye ko abantu baba bari kumwe mbona nkubone ariko ko imyaka yagiye ihita indi igasimburana kuva mu kinyejana cya cumi na karindwi hatangiye uburyo bushya bwo gukoresha ikoranabuhanga rya murandasi haba mu bucuruzi muri politiki ndetse no mu burezi akenshi abantu bumva ko kugira ngo umuntu yige bisaba ko ari kumwe na mwarimu mu ishuri imbonankubone amubaza amusubiza ako kanya nyamara ariko siko bimeze ubu kuko umuntu ashobora kwiga yewe akaba yagira n'impamyabumenyi zitandukanye za kaminuza atazi mwarimu umwigisha cyangwa ataramubona amaso ku maso ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ni kimwe mu bintu byerekana ko iterambere ry'igihugu riri kuzamuka yewe ndetse rikihutisha n'imikorere n'imitangire ya serivisi zitandukanye uburyo bw'ikoranabuhanga bwashyizwe no mu burezi ku buryo kuri ubu hashyizweho n'uburyo abantu bashobora kwiga batari kumwe na mwarimu amaso ku maso bakigira aho bari bakoresheje ikoranabuhanga nubwo hashyizweho ubu buryo ariko ubwitabire bw'abantu mu kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga buracyari ku kigero cyo hasi twaganiriye n'urubyiruko rutandukanye rutubwira zimwe mu mpamvu zituma ubu bwitabire bukiri ku kigero cyo hasi ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Nicole Giraneza
twe gukoresha ikoranabuhanga ni gahunda yashyizweho na leta n'inzego zitandukanye amashuri amakaminuza kugira bafashe abanyeshuri gukomeza kubona amasomo hafi abegereye kugira bakomeze kwiga imbogamizi zirimo rero ni uko abanyeshuri bamwe badafite ubwo bushobozi bwo kwiga bakoresheje ikoranabuhanga hari abadafite radiyo nka- nk'abana bo mu cyaro ntabwo bafite radiyo hari abaho badafite televiziyo urumva rero umwana aho ngaho ntabwo yabasha yabasha gukurikirana amasomo akoresheje televiziyo cyangwa radiyo hari n'abadafite iyo murandasi cyangwa ibikoresho bya- bikoresha murandasi kugira ngo ba- bakurikire amasomo kuri murandasi interineti nayo irahenda hari abantu badabasha kuyi- kuyigondera ngo babe bayigura babe bakiga bakoresheje izo mbuga urumva nayo- n'iyo ngiyo nayo ni imbogamizi gahunda yo kwiga binyuze mu ikoranabuhanga ni igihe umwarimu aba yigisha ari ahantu hiwe n'abanyeshuri bagiye bari ahantu hagiye hatandukanye wenda mu bihugu bitandukanye nyine batari ahantu hamwe ikintu gitera abanyeshuri kutitabira ubwo buryo nyine bwo kwiga binyuze mu ikoranabuhanga akenshi usanga ari nk'ikibazo cy'amanetiwaka hari igihe uba ufite nka class ariko noneho uri nk'ahantu hatari network ugasanga umisinze iyo class ikindi ngo ntabwo abantu bose bumva kimwe hari uwumva nyine ko yasobanuriwe cyane hari utabyumvira aho ngaho rero nta wundi wumva bitinze kugira ngo a- ajye kwigira aho hantu nyine azafate neza ibintu biragoye hari igihe nyine aba yabipinze avuga ko wenda ntawumureba se ntaki aba yanabisuzuguye aba afite utuntu twinshi dushobora kumurangaza kumva ari kujya kuri interineti agenda yigira mu bindi ugasanga nyine nta fokasi afite nyine kwiga binyuze ku ikoranabuhanga bituma umuntu ashobora kubona ibintu byinshi bitandukanye icyarimwe biguhereza amahirwe y'uko ushobora kwiga amasomo aboneka mu bigo biri hanze y'igihugu ariko mu by'ukuri bitabaye ngombwa kuva mu gihugu ikindi ni uko byoroshya ubuzima kuko u- ushobora kubikora mu gihe gitandukanye bitewe n'uko ubipanga ku buryo bigendana na gahunda yawe y'uyu munsi mu buryo butavunanye abantu benshi ntabwo bakunda kubyitabira kuko icya mbere cyo ubumenyi bw'abantu ku ikoranabuhanga mu rugero rumwe cyangwa urundi ruracyari hasi ntabwo bazi inyungu ziri mu kubikoresha navuga yuko abantu hari uko bavuga ngo yanga ibyo ngibyo ngo bikoreshwa ngo n'abantu ngo bari mu nzego zo hejuru bakigiramo ubwoba mu bwabo ntibabishoremo imbaraga cyangwa umwete wo kugira ngo babashe gu- gushakisha amahirwe aboneka mu kwigira ku ikoranabuhanga ikintu cya mbere ni ukubura umuntu ugufasha muri kumwe kuko kugufasha uri kumwe n'umuntu no kugufashiriza online ntabwo biba ari kimwe kugufasha uri kumwe n'umuntu aragusobanurira cyane naho bigushatse akakwereka gutya na gutya ukaba wabyumva ariko online classes ntigukurikira rimwe wenda network zakwamye ntubyumve ibintu nk'ibyo
uru rubyiruko ruti biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye ariko izibanze muri zo usanga ari ikibazo cya murandasi ubushobozi buke ndetse n'abantu bataragira ubumenyi buhagije ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga uburyo bwo gutanga amasomo hakoreshejwe iya kure bukoreshwa ahantu hatandukanye ku isi aho abanyeshuri baba batandukanye na mwarimu bigishiriza mu buryo bw'ikoranabuhanga byaba ku buryo bwa mudasobwa cyangwa ubundi buryo bw'amashusho buzwi nka video conference Dr Kabera Kariste ni umuyobozi w'ishuri ry'ubukerarugendo n'ishoramari UTB. Arasobanura byinshi kuri gahunda yo kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho avuga ko kuri ubu hagati ya mirongo irindwi na kane na mirongo ine na gatandatu ku ijana by'abanyeshuri bashobora kwiga hakoreshejwe ubwo buryo. Aravuga kandi ko bafasha abanyeshuri badafite ibikoresho byabafasha mu kwiga nka mudasobwa cyangwa se telefone ngendanwa zigezweho. Arasobanura uko bamenya ubwitabire ndetse n'uko basuzuma ikigero abanyeshuri bumviseho isomo. aragira inama abantu batizera uburyo bwo kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga ko bagomba guhindura imyumvire bakumva ko iya kure yaba igisubizo mu gihe umuntu afite akazi kenshi kandi bakazirikana ko kwiga ari bizinesi bityo ko bagomba gushyiramo imbaraga kugira ngo bazabashe kugira inyungu ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu nishimwe ariyete mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turi kumwe na dr kabera karixte ni umuyobozi w'ishuri ry'ubukerarugendo n'ishoramari utb tugiye kuganira kuri porogaramu yo kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga aratangira aduha ishusho y'ukuntu iyi gahunda ihagaze muri iri shuri murakoze iyi gahunda ntabwo twavuga ko ari nshya muri utb kuko gahunda twatangiye gutegura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu icyo gihe kugeza uyu munsi twayigishaga nk'agace kunganira ukwigisha gusanzwe kuko ubundi twabikoreshaga mu kwigisha ndetse no kwasesinga mu buryo bugeze kuri mirongo itatu ku ijana ariko ubu ngubu ho kubera ikibazo cya covid byabaye ngombwa ko gahunda yagurwa ababasha kuyakisesinga bari hagati ya mirongo irindwi na kane na mirongo inani na gatandatu by'abanyeshuri bose iyo wigisha abanyeshuri bafite smartphone cyangwa bafite laptops abo ngabo biroroha kuko baragukurikira live abanyeshuri bakabaza ibibazo aho kuri zoom cyangwa jitsi cyangwa webex hari aho wandika ibibazo umwarimu akaba yabisubiza live cyangwa se nawe akabandikira noneho uti ba bandi batabasha kubona izo laptop cyangwa smartphones abo ngabo uburyo tubafasha ni ukubohereza amasomo kuri email icyo twakoze rero ni ukubabwira yuko kwiga ni ukwinvesitinga iyo ushaka ikintu cyiza ugishoramo n'ubundi icyo tudakora ubu ni ukubaha ibizamini ariko amakwizi barayahabwa amasayinimenti barayahabwa iyi porogaramu yo kwiga abanyeshuri batari kumwe n'umwarimu mubwirwa n'iki yuko abanyeshuri bitabiriye bakurikiye ese iyo umunyeshuri acikanwe bwo mumufashamo naho ari ukwigisha face to face no kwigisha uri online nta kundi umwarimu amenya uko abanyeshuri babyumvise niya participation ni ukubaza ibibazo ni ugusubizwa ndetse ni no mu gihe cyo kubaha kwizi kubaha sayinimenti uburyo basubiza ibyo byose bigaragaza uko abanyeshuri bumvise n'uko bakurikiye isomo noneho hakwiyongeraho na ya tendensi muri ya tendensi harimo muri iriya sofutuwere dukoresha izo za zumza cyangwa za jitsi harimo ahagaragara uko buri munyeshuri yabaye akitivu mu isomo birabikwereka iyo statisitike imashini irayifata ikayikwereka niba wabajije ibibazo bitatu wabajije bine kanaka interivu n'inshuro eshanu esheshatu imashini iguha feedback muri youtube ubundi nta n'ikibazo kirimo kuko buri mezi atatu dufite enrollment iyo usigaye hari irindi shuri wisangamo ni inama ki wagira abantu kugeza uyu munsi batarizera iyi gahunda yo kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga mu by'ukuri ni ikibazo cy'imyumvire ni shifuti y'imyumvire ni ukuva ku myumvire ya kera ukajya ku myumvire igezweho tugomba gukora uko dushoboye ku buryo twumvisha abanyeshuri ababyeyi ko kwigisha online ari ibishoboka kuko n'ahandi bikorwa n'abanyarwanda bamwe n'umubarimu n'abize online ahubwo abantu bakimvesitinga mu gutuma haba mo access ku buryo budahenze ku buryo buri munyeshuri wese yashobora kwakisesinga iyo intaneti ubu ngubu umunyeshuri ukora muri parike ni gute yazakora akazi ari muri parike kandi akaniga nta bundi buryo online ushobora kuba igisubizo kuri abo bantu bose batabasha kuza mu ishuri face to face
turakomeje rero n'ikiganiro cy'uyu munsi aho turi kuganira ku ruhare rwo guteza imbere ireme ry'uburezi mu rwanda binyuze mu kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga aho usanga hari bamwe mu banyarwanda bamwe mu banyeshuri batarabyumva yewe ndetse batanizera ko bishoboka ubu buryo bwo kwiga hakoreshejwe murandasi bushobora gufasha ubukoresha kugabanya amafaranga y'ingendo gukoresha igihe gito kongera urwego rw'ubumenyi ndetse no kuba buhendutse ugereranyije n'ubundi buryo bwo kwiga batete berite ni umwe mu rubyiruko rwize muri kaminuza yo mu buhinde kuva umwaka wa bibiri na cumi na rimwe kugeza umwaka wa bibiri na cumi na kane akoresheje gahunda ye ya kure cyangwa se e-learning mu ndimi z'amahanga aravuga ko bimwe mu byamubereye ihurizo mu rugendo rwo kwiga muri ubu buryo ariko udahita habaho guhuza k'ururimi hagati y'umunyeshuri na mwarimu ndetse no kumenya uruhare bwite nk'umunyeshuri mu myigire utabona mwarimu iruhande rwawe icyakora berite aratinyura urubyiruko rugenzi rwe kuyoboka gahunda yo kwiga hakoreshejwe iya kure kuko ari uburyo bwiza kandi bwizewe bufasha kumenya vuba no guhuza imyigire itandukanye n'imenyerewe kandi ikanatanga amanota ku wayaharaniye ari ku rwego mpuzamahanga ibindi ni mu buhamya batete berite yasangije mugenzi wacu ishimwe honore
twageraga nyine umunsi wa egizamini twakohereza ibizamini batete berite atuye mu kagari ka gasanzi mu murenge wa nduba mu karere ka gasabo ni umwe mu batinyutse kwiga akoresheje gahunda ye ya kure muri kaminuza ya makorasi mu gihugu cy'ubuhinde avuga ko ari urugendo batangiye we na bagenzi be basaga ijana cyakora ni ikivi cyushijwe n'abakabakaba muri makumyabiri gusa batete ubusanzwe yize icungamutungo mu mashuri yisumbuye hanyuma muri kaminuza akoresheje iya kure yiga bizinesi adiminisitiresheni mu buhindi hari mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe ni amasomo yize imyaka itatu atareba mwarimu imbere ye nk'uko ahenshi bimenyerewe yewe nageze mu ishuri nkajya ndeba nk'impumyi ari ibintu bisekeje kuko sinumvaga ibyo ari byo ariko mu kugerayo mbona biriseriye mbona abarimu baraza isaha bagatanga isomo yarangira hakaza undi birangora kubera ko icyongereza cy'abahinde umunsi wa kabiri wa gatatu nari maze kukimenyera kandi nkumva neza twe twabazaga ibibazo habaga hari mikoro ubushake bwo kwihuta kuri mashine agahita agenda akandika akabaza akabyohereza mwarimu akabona ko hari abamubajije agasubiza icyo kibazo ntabwo twasobanukirwaga uburyo tuzakora ibizami amasayinimenti barayoherezaga tukayakora tukayohereza kuri interineti kuri imeri bagakosora bamara gukosora bakatwohereza amanota n'ubundi kuri imeri batete berite aramara impungenge batinya kwigira kure ndetse akanatanga inama y'uko bakwitwara muri iyi myigire cyane cyane iyo ugiye kwiga ntiwiga mwarimu wiga ibyo aguhaye rero natinyura abagira ubwoba kwiga ni ubushake bw'umuntu gushakisha kugera kuri byinshi twabigiyemo twumva bigoye ariko nta nubwo bigoye twajyaga kwigira muri kiye tukagira amavidewo konferensi abarimu bakaza bakatwigisha tubareba ariko bari birafasha bifasha umuntu gufunguka bifasha umuntu gushakisha kandi bigafasha umuntu kumenya ururimi kugira ngo ibyo bamubaza atazibura uretse inzitizi batete beriti yagaragaje nk'izishobora kwibasira abatangiye kwigira kure ndetse akanasangiza abifuza kwigira gahunda y'iyakure umuti wo kubisohokamo ngo haracyari n'ibyanozwa na minisiteri y'uburezi mu rwanda batete berite arakomeza haracyarimo inzitizi kuko minisiteri akenshi ishobora kugira uburangare bwo kuba yatanga nk'ibintu bisabwa nimba umunyeshuri ashaka ko diporome ye bayigira bakayishyira muri sisiteme ya ekivaranse hari igihe bitinda ariko bajya babidukorera kugira ngo natwe tujye ku isoko ry'umurimo bitatugoye gusa twebwe barabidukoreye kuba hari bamwe bumvaga ko kwiga hakoreshejwe gahunda y'iyakure ari nk'ubufindo ibi bigashingira ku buryo abenshi bamenyereye kumarana umwanya munini na mwarimu bityo bigafatwa nk'urucantege ku bifuza kwiga muri ubu buryo mwumvishe ko bishoboka nge ndishimwe honore ku bw'ikiganiro ejo
turamushimiye cyane batete berite aho avuga ati kwiga binyuze mu buryo bw'iyakure birashoboka kandi ugahabwa impamyabumenyi ziri ku rwego mpuzamahanga cyane ko warigishijwe n'abarimu batandukanye baturutse hirya no hino ku isi kandi bafite ubumenyi buhagije ese we dukomeje kubana mu kiganiro cy'uyu munsi ubona biterwa n'iki kuba abanyeshuri benshi batitabira gahunda yo kwiga hifashishijwe iyakure ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi aho twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse na twitter aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo ejo yifu eko ukadusigira igitekerezo cyawe ibitekerezo byanyu nimukomeze mubyohereze turaza kugira akanya ko kubisoma mbere y'uko dusoza n'ikiganiro cy'uyu munsi rero reka nongere nakire mugenzi wanjye ukeza kirisitera ajya kutugezaho ubutumwa mwamaze kutugezaho mu kiganiro cy'uyu munsi aho turi kuganira ku nsanganyamatsiko yo kwiga binyuze mu ikoranabuhanga aho usanga hari bamwe batarabyizera nyamara ari bumwe mu buryo bugezweho bwo kwiga butwara igihe gito ndetse n'amafaranga make kirisitera ntabwo uwo mwanya ukatugezaho ibyo bitekerezo ndabona wamaze kwitegura kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo mugenzi wanjye arakoze nanone kuma ikaze muri sitidiyo rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye hari ubutumwa tumaze kwakira buri kugaruka kuri insanganyamatsiko ya none igaruka kuri gahunda yo kwiga binyuze ku ikoranabuhanga bizwi nk'iyakure cyangwa e-learning aho turi kurebera hamwe igituma umubare w'abitabira kwiga binyuze ku ikoranabuhanga ukiri muto ubutumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero ya watsapu y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe twihuse iradukunda muri uherereye mu karere ka musanze yagize ati mbona ari ukubura ubumenyi bwo gukoresha mudasobwa telefone cyangwa kubura interinete mu bice bimwe na bimwe by'igihugu ati ikindi ni ubushobozi kuko bamwe ntibabona uko bagura ifatabuguzi rya interinete jean we yagize ati ikibitera ni imibereho kuko nta kuntu wabwira umwana ngo nigire ku ikoranabuhanga ashonje ngo bivemo naho ivode kirenga uherereye mu karere ka kicukiro avuga ko impamvu ari uko ibikoresho by'ikoranabuhanga bidahagije ati izindi mbogamizi zijyanye n'imibereho itandukanye ndetse n'ututirengagije n'abanyeshuri batamenyereye kwiga muri ubwo buryo bw'ikoranabuhanga gapira oscar yagize ati imbogamizi ituma gahunda yo kwiga ku ikoranabuhanga ititabirwa ni uko bamwe mu banyeshuri nta bushobozi bafite bwo kubona radiyo televiziyo telefone ndetse na interineti icyiyongereyeho n'abafite ubushobozi ntibashishikarira aya mahirwe ndetse n'ababyeyi kuba batabana n'abana babo umunsi ku munsi nabyo bituma abana batabona ababafasha kwiga eme ubutumwa bumaze kutugeraho n'ubu ariko mwe mudukurikiye mukomeze mubwohereze turakomeza tubwakire kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
tubashimire bagenzi bacu batugejeho ikiganiro ejo mu masegonda make ndabasigira bagenzi banjye baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro mwari kumwe na